iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje muri kumwe na venuste nshimiyimana tubafitiye amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari navugwa iwanyu mu ntara ikaze kuri radiyo yanyu y'ijwi ry'amerika mu burundi umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi agato rwasa yasubiye mu burundi kuri uyu wa gatanu avuye mu ruzinduko rw'akazi muri tanzania aherekejwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka depite simoni bizimungu umuyobozi wa senel yabonanye n'abayobozi b'amashyaka amwe atavuga rumwe n'ubutegetsi muri tanzania nka act wazalendo navuganye na depite simoni bizimungu bageze i bujumbura mukuru w'umugambwe seneri agatorwasa umushinga amateka agatorwasa ku munsi wa mbere igenekerezo ya gatatu yarafashe urugendo yerekeza mu gihugu cya tanzania rwari urugendo rwo kunga ubucuti n'umugambwe wo muri tanzania kuko nk'uko musanzwe mubizi imigambwe iragiranira ubucuti hirya no hino iyo hari icyo bahurije ko umugambi rero aseti wazarendo warunze ubucuti n'umugambi seneri umukuru w'umugambwe seneri asohoka mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi bwari bubizi ko agiye muri urwo ruzinduko muri tanzania bo kumenya ko ubutegetsi bwari bubizi cyangwa butari bubizi ikiriho n'icyayi ni uko iyo turi mu karuhuko umusazi muzi ko umushinga w'amateka agatubwatsa harimo n'abashinga amateka y'u Burundi iyo rero turi mu bihe by'akaruhuko icyo bita akaruhuko k'inama nshingamateka umuntu uwo ari we wese arasubira kwiyoroga kugira uko yitunganya mu byo akora byaba ibyiwe cyangwa ibindi agasubira kugira ingendo za kivandimwe ibyo nabyo si ngombwa ngo arinde kuvuga ngo ngiye ngahangiye muri ibi mugabo nk'umushingamateka icyo akora aramenyesha uwo murongoye ko afashe urugendo ibyo nawe yarabikoze yaranditse urwandiko yandikira umukuru w'inama nshingamateka amubwira ko afite urugendo kuja urugendo rw'ubucuti rwoza kuramutsa inshuti n'abagenzi ibyo rero urumva ko yandikiye uwo murongoye ni nk'uko yari yavuze ko ari yagiye ko ntiyagiye busuma urumva ko wari azi ko asohoka muri icyo gihugu nerefonye urwo rugendo rwarangiye uyu munsi ubu tuvugana ndi mu rugo iwanjye ndi bujumbura i burundi ndi burundi urumva ko urugendo rwarangiye uyu munsi twatashye uyu munsi mwatashye mwari kumwe n'umukuru w'umugambwe senera rwasa i bujumbura nawe niho ari yego nihari nihari twatashye turi kumwe none amakuru twabonye acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko igihe mwanyuraga ku kibuga cyitiriwe merikiyoro ndadaye ikibuga mpuzamahanga cy'ibujumbura ko watumye mushobora gusohoka mu rugendo muvuga ko mwari mufite uburenganzira kandi mwagarutse mu gihugu ariko amakuru avuga ko wabaretse ngo musohoke yaba yarahaswe ibibazo ayo makuru mwarayumvise ayo makuru twatangiye kuyabona ejo ku mbuga ngurukanabumenyi zimwe zimwe hanyuma uyu munsi dushyitse umuntu yagerageje kubaza buhoro buhoro na cyane cyane ahereye ku kibuga cy'indege aho uwo muntu yakorera nyine harabavuze ko ivyo ayo makuru ari ukuri ko uyo mupolisi yoba yarabajijwe mbere bakavuga ko no gufungura yabafunzwe ivyo rero urumva ko bibaye buruko iyo ngendo si nziza na gato ariko se mwebwe mugeze ku kibuga cy'indege bujumbura mugaruka muvuye muri tanzania hari ikintu mwabonye kidasanzwe kubabona mutashye ari wowe munyamabanga mukuru w'ishyaka senera ari na gato wasuriyobora mugarutse mu gihugu mu butumwa mwari muvuyemo hari ikintu mwabonye kidasanzwe ku bari baje kubakira cyangwa se ku bashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege ku bashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege nta kidasanzwe twabonye kuko twazi nk'uko twahora uvuye mu rugendo turakora ibitekanijwe turarengana nta kibazo ariko kubera ko ayo makuru yari yagiye mu bantu bamwe bamwe abantu wahura nabo nibo babona umenye barafise ikibazo cyo kwibaza bakurikije ibyo baba ariko barumva ariko nta nta kidasanzwe twabonye nta kidasanzwe twabonye ku kibuga cy'indege umushinga ntahe simon bizimungu uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe senera haravugwa ibibazo mu mugambwe seneri ndetse hambere aha hari abantu bagera ku icumi babashinga amateka bishyize hamwe bavuga ko bari muri biro politike y'umugambwe bakuraho agaton rwasa bavuga yuko bamukomboye bamuvanye ku buyobozi bw'umugambwe ndagufite uri hano ku ijwi ry'amerika bwira abumva iyi radiyo mbese agato rwasa aracyayobora uwo mugambwe icyemezo cya biro politiki muzagishyira mu bikorwa byifashe gute
urakoze urakoze ibyashyikirijwe n'abantu cumi biyita ko bari mu biro bikuru by'umugambwe naravuze ko abarundi n'abanyamahanga babyumvise atagaciro bobiha atagaciro bobiha kubera iki kuko ibyo bakoze atamategeko na makeya abemera gukora ibyo bakoze abantu cumi ni iby'ukuri ko ntibagombye gukura umukuru w'umugambwe ahubwo bagombye kugira icyo nakwita guhirika uburongozi bw'umugambwe ibyo nabyo rero nta gaciro bigifise mu gihugu haba mu nzego z'igihugu guhirika uburongozi nta gaciro bifise haba no mu migambwe guhirika uburongozi nta gaciro bifise kandi bari bakwiye kubona ko n'abagiye barabigerageza nta nyungu byabazaniye iyo ngendo bafashe narayiteye ibyatsi kandi n'ubu ndasubiye ndayitera ibyatsi ntayishingiye nta naho ishobora kugirira ikimariye umugambwe w'inyankamuga ya seneri honorable simon bizimungu umunyamabanga mukuru w'ishyaka senera ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze murakoze muri kenya umutekano wari wakajijwe kuri uyu wa gatanu ubwo habaga imyigaragambyo yahamagajwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwego rwo kwamagana imisoro yatangajwe na leta nshya mu mijyi nka mombasa igipolisi cyakoresheje ibyuka biryana mu maso mu gutatanya bigaragambya nk'uko byagaragaye ku mashusho yatangajwe na televiziyo inkuru irambuye jeni mukankushi mu murwa mukuru nayirobi umutekano wari wakajijwe abapolisi bacunga umutekano haba ku maguru ku mafarasi cyangwa mu modoka ni mu gihe imihanda myinshi yari yafunzwe ihuriro azimiyo ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi rya Raila Odinga ryahamagaje iyo myigaragambyo hagamijwe kwamagana ingaruka iyi misoro mishya ifite ku banyakenya basanzwe barazahajwe n'ikiguzi cy'imibereho gihenze cyane mu itangazo ihuriro azimiyo ryasohoye muri iki cyumweru ryavuze ko perezida William Ruto arimo gutura imisoro ku baturage batabanje kubigishwamo inama no gushyiraho amategeko atuma ubuzima burushaho kugorana mu cyumweru gishize perezida wa kenya yashyize umukono ku itegeko rijyanye n'imari rishyiraho imisoro myinshi mishya n'ubwo ryari ryanenzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abaturage b'iki gihugu cyazahajwe n'izamuka rikabije ry'ibiciro iryo tegeko riteganya kuzamura umusoro nyongeragaciro w'ibikomoka kuri peteroli kuva ku bice umunani ku ijana kugera kuri cumi na gatandatu ku ijana rishyiraho kandi umusanzu ukatwa ku mishahara utarishimiwe n'abaturage bivugwa ko ugamije gutera inkunga gahunda y'amacumbi aciriritse ku ikubitiro uwo wari gatatu ku ijana uza kuzamurwa ushyirwa kuri rimwe n'ibice bitanu ku ijana mu gihe ibiciro bikomeza kuzamuka aho mu kwa gatanu byagaragaye ko byazamutse ku kigero kiri hejuru y'umunani ku ijana ugereranije n'umwaka ushize perezida william ruto arashaka kwinjiza miliyari zirenga ebyiri na miliyoni ijana z'amadolari mu isanduku ya leta ni muri gahunda yo kugoboka isanduku ya leta iremerewe n'amadeni cyane cyane ay'imishinga minini y'ibikorwa remezo yasizwe n'uwamubanjirije uhuru kenyatta cyakora kuwa gatanu ushize urukiko rw'i nairobi rwahagaritse iyubahirizwa ry'iri tegeko nyuma y'aho umusenateri atanze ikirego avuga ko rinyuranyije n'itegeko nshinga nubwo iki cyemezo cyari cyafashwe urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura ibijyanye n'ingufu uwo munsi rwatangaje izamuka ry'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli hagamijwe kugihuza n'umusoro ku nyongeragaciro wikubye kabiri nk'uko bikubiye muri iri tegeko urakoze Eugenie Mukankusi perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine Tshisekedi yatangaje kuri wa kane ko afite umugambi wo gushyira umukono ku masezerano yerekeye umutekano n'afurika y'epfo fidel niyongabo mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru ari kumwe na perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa ku mugwa mukuru Kinshasa Tshisekedi yavuze ko ayo masezerano ashobora kuzoba yerekeye gufashanya mu vyerekeye kwivuna umwansi perezida Tshisekedi yavuze ko amasezerano yerekeye kwivuna umwansi y'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika mu mpanuka sadek yoba akarorero yamara nta birenga aho yamenyesheje yavuze ko bazomenya ibirenga aho mu minsi n'indwi biri imbere repubulika ya demokarasi ya kongo na afurika y'epfo byombi biri mu ishyirahamwe sadek rigizwe n'ibihugu cumi na bitandatu perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa ku ruhande rwiwe yemeye kubandanya gufasha kongo mu bijyanye no gutorera inyishu ibibazo by'umutekano muke n'ubukene yavuze ko biteguriye igihe cyose gufasha kongo nk'uko babikoze muri kahise yatangaje ko bazokomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi mu gutera igikumu ku masezerano ku bijyanye n'umutekano n'ukwivuna umwansi imigwi yitwaje imigwanisho yarageramiye ibice bitari bike byo mu buseruko bwa kongo mu kiringo cy'imyaka mirongo itatu kongo yagirije inshuro zitari nke u rwanda ko rushigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ni kirego u rwanda ruhakana urakoze fidele niyo ngabo mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye ku burundi iravuga ko ihangayikishijwe n'ifatwa n'ifungwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kimwe n'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi bikubiye mu cyegeranyo fortune gaetan zungu yagejeje kuri wa kane ku nama ya onu ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru intumwa idasanzwe ya onu mu byerekeye agateka kazina muntu mu burundi ntajya umunwa mu kwerekana ko naho uburundi buriko buratera intambwe mu migenderanire n'amakungu impinga ikiri ndende mu kubahiriza agateka kazina muntu fortune gaeta zongo yabwiye akanama kajejwe agateka kazina muntu kawe niko ifungwa n'inyuruzwa ry'abazira ubusa rikibandanya afatira akarorero ku cegeranyo c'ishirahamwe ryigenga rihana agateka kazina muntu ry'igiteka riheruka gushikiriza ko abantu barenga ibihumbi bine bishwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika gushika muri uno mwaka ati iyo migenderanire ntibuza ko abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa ego umukuru w'igihugu arafise akarimi keza ariko umwizero atanga ntuja mu ngiro bamwe baracaburagizwa mu bikorwa byabo bigatuma n'aboshaka gutahuka badahunguka haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biraturaje ishinga kandi wamenga ibisanzwe kandi bibangamira agateka kazina muntu ku rugero rwo hejuru hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba ubuserukira uburundi muri oni wewe yemeza ko iyo ari indirimbo abansi b'igihugu aserukira bama baririmba kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umufasoni elisa nkerabirori yasubiye kwiyamiriza iyo ntumwa ndetse akavuga ko itaze kwigira ironka uburenganzira bwo kuja mu burundi ati turasabye ko iyo ndirimbo yama mu kanwa kanyu yohagarara ndetse turasubiye kwiyamiriza mwebwe n'ibikoresho byanyu byose erega aka kanama kawe ni gasigaye gakoreshwa n'abacafuza uburundi mureke ubwo bubeshi mwirirwa murategurira hamwe kandi mukabushikiriza amakungu uburundi buratekanye n'amahoro turi ku kivi c'iterambere co kurwanya ubukene ayo masezerano yarusha nayo uvuga ko yahonyanzwe ahubwo iyo ataba yarubahirijwe jewe simbaserukira uburundi ngaha nawe biri uko ubutwara umugwi wigenga w'igihugu jejwe agateka kazina muntu yashikirije ko hakiri ibisata uburundi bukwiye gushiramwo inguvu nk'ubutungane n'igisata c'abanyororo 6 vinyini muraba ati ikibazo gisigaye kiri mu byerekeye ubutungane guhana abakora ibyaha no mu bwinshi bw'abanyororo ariko turashima utwigoro twa leta y'u Burundi ndetse turabona ko hari n'abatwara urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi zatanguye guhanwa kubera zasotoye cyangwa zigahohotera abatavuga rumwe na leta b'umugambwe seneri nko mu kirundo ingozi imuyinga no mu kayanza hanyuma ingorane ziri mu mugambi senere zega uwo mugambi nyene ariko zibwirizwa gutorerwa umuti vuba aha niho intumwa y'ubumwe bwa buraya muri oni yakebuye uburundi ko naho imigenderanire iriko iranaguka uwo muryango utewe amakenga n'ivyagereje vyo gufungira abantu ubusa guhotera abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abamenyesha amakuru nka floriane irangabiye yakatiwe imyaka cumi yo gufungwa hamwe no kutorohereza impunzi gutahuka akanama ka oni kajejwe agateka kazina muntu karanebaguye ko uburundi bukirangwa n'ikumirana kandi ko budashaka ikiyago n'abo batavuga rumwe ugafatira ku kwiyonjorora kw'intumwa z'uburundi muri iyi ndwi mu bikorwa nk'ivyo kubera vyitabwe n'umwe mu baronderwa n'uburundi pierre clave niyo nkuru kubwijwi ry'amerika ingabo z'amahoro z'umuryango umwe bwa afurika zose zigomba kuba zavuye muri somaliya mu mpera z'umwaka utaha uwo muryango uvuga ko ufite icyizere ko ingabo z'icyo gihugu zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano wa somaliya inkuru irambuye iginashushi bahije umuyobozi w'ubutumwa bw'inzibacuho bw'igisirikare cy'ibihugu by'umuryango ubumwe bwa afurika muri somaliya atmisi ambasaderi Mohamed El Aminesef niwe wumvikanishije iyo ngingo mu kiganiro n'abanyamakuru hakoreshejwe urubuga rwa Zoom uyu muyobozi yavuze ko inshingano nyamukuru zo kurinda abasivili muri Somalia ari inshingano za guverinoma y'icyo gihugu umwanzuro w'umuryango w'abibumbye nimero ibihumbi bibiri magana atandatu mirongo umunani na karindwi wafashwe mu kwezi gushize wahamagariye somaliya kuvugurura gahunda y'umutekano w'igihugu no kubungabunga gahunda z'inzego z'umutekano wayo kugira ngo zishobore guhangana n'umutwe wa al-shabab uyu muyobozi w'umuryango wa afurika yavuze kandi ko ikibazo cy'ubwiyunge bwa somaliya kizakemurwa ku buryo burambye mu gihe ingabo z'igihugu zizatunganya inshingano zazo nta nkomyi ati igisirikare cy'umuryango nyafurika gifitiye icyizere icya leta ya somaliya tuzi ko tutaje kuguma hano ubuziraherezo twaje hano tubisabwe na leta ya somaliya gushyigikira abaturage bayo iyo urebye ingabo z'igihugu cya somaliya uko zari zimeze imyaka icumi ishize kongera ukazireba mu myaka itanu ishize n'uko zimeze ubu ngubu hari itandukaniro rinini cyane ubu bafite ubushobozi ariko tuzakomeza kubaha inkunga iyo ari yo yose mu gihe tukiri hano uganda nicyo gihugu cyabaye icya mbere gutanga ingabo zafashije kwigiza inyuma umutwe w'indagondwa wa al-shababu wari ufite mirongo irindwi ku ijana by'umujyi wa mogadishu mu wa bibiri na karindwi umuvugizi w'ingabo za uganda brigade ya geno felix kurayige avuga ko iki cyemezo cyihuse kuko kubaka igihugu si ibintu bihutira kandi cyane cyane igihugu cyari kimaze imyaka mirongo itatu nta gavumenti kivuga kuko gifite nta gisirikare nta polisi kuvuga rero ngo uyu mwanya atukana imyore ni isohoke ni ibintu byihuse bishobora gusubiza inyuma kandi inyungu igihugu cya somaliya cyari kigezeho abayobozi b'ibihugu bifiteyo ingabo ndumva ko ibitekerezo byabo bisa nk'icyo nkubwiye ko twakabaye dutegereje tugakomeza nyine gufasha abasomali kubaka igisirikare n'igipolisi naganiriye kandi na abdurazak muhamed impunzi yo muri somaliya iba muri uganda niba atekereza ko kuvana ingabo za afurika mu gihugu cye bibaha ibyiringiro nk'impunzi ko igihugu cyabo kigiye kongera kugira umutekano usesuye watuma batahuka ati umuryango umwe bwa afurika ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ushobora kuva muri somaliya ndetse na guverinoma ya somaliya ifite uburenganzira bwo kuvuga ko ubu ishobora kwirindira umutekano ariko se abaturage bo batekereza iki bafitiye ingabo za leta icyizere igihugu cyacu kiracyaterwa na al-shabab kandi mu bukungu kiracyakennye cyane kugira ngo natwe nk'impunzi tube twasubirayo gutangira ubuzima busha iyo igihugu gikennye mu bukungu kiba gifite n'intege nke mu by'umutekano kuri twe haracyari kare cyane kugira ngo tube twahitamo gutaha ubu ingabo za uganda updf zimaze hafi imyaka cumi n'itandatu muri somaliya zagabweho igitero gikomeye n'abarwanyi ba al-shabab mu kwezi kwa gatanu kimwe n'izindi ngabo ziva mu bindi bihugu updf yatakaje abasirikare n'abandi barakomereka muri iyo myaka imazeyo irwanya al-shabab nabajije generali kurayije n'ibyo atari impamvu ihagije yo kuva muri somaliya abasirikare gutakaza ubuzima bwabo barwanira umutekano wa afurika ni ikintu cy'ishema ko nyine ibitekerezo byacu ni ukuvuga ko uyu munyafurika ahari abe mu mutekano agira amahoro uburundi kenya etiyopiya na jibuti ni ibindi bihugu byatanze abasirikare bo kugarura amahoro muri somaliya kandi abaperezida b'ibyo bihugu bahuriye i kampala mu kwezi kwa kane kugira ngo baganire ku buryo bwo gutangira kugarura ingabo zabo kuva muri somaliya muri iyo nama perezida wa somaliya hassan sheikh mohamud yijeje bagenzi be ko ingabo ze inyinshi muri zo zaherewe imyitozo ya gisirikare muri uganda ziteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu cyazo umuryango nyafurika uvuga ko icyiciro cya mbere cyo gutahura ingabo z'amahanga cyatangiye mu kwezi gushize kandi ibihumbi bibiri muri bo bava mu bihugu bitandukanye bamaze kuva ku butaka bwa somaliya ubu hasigayeyo abasirikare ibihumbi cumi na bitandatu amagana atanu na mirongo umunani na batandatu kandi icyiciro kizakurikiraho kizatangira mu kwezi gutaha aho abandi basirikare ibihumbi bitatu bazava muri somaliya ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u rwanda ikomeje kuvuga ko yiteguye kwakira impunzi n'abimukira mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono n'ubwongereza n'u rwanda mu minsi mike ishize urukiko rw'ubujurire rw'ubwongereza rwemeje ko impunzi zitazoherezwa mu rwanda ruvuga ko nta mutekano wazo uhagije uhari icyo gihe umwe mu banyarwanda baba mu bwongereza twavuganye yashimye icyemezo cy'urwo rukiko navuganye na Egide Ruhashya undi munyarwanda uba mu Bwongereza nawe ukurikirana politiki y'ibihugu byombi utaranyuzwe n'icyemezo cy'urukiko icyemezo cy'uru rukiko nakifashe nabi cyane nabonye mbese harajemo ikintu nakwita nge ko ari ikinyoma kuko mu by'ukuri kwita igihugu cy'u rwanda ko ari igihugu kitarimo umutekano ko rwose sekirite y'abantu ngo ari ikibazo njye nakwibaza nti nta gihe gishize umwami wabo ubungubu King Charles wa gatatu hanyuma ndetse na Queen Camilla bari bari mu rwanda boris johnson wari minisitiri w'intebe yari mu rwanda abaminisitiri babo ba home office babiri bose bamaze kujya mu rwanda nkaba nakwibaza ndetse iki gihugu ko mbere y'uko cyohereza abayobozi bo kuri urwo rwego mu gihugu cy'u rwanda baba babanje kureba ikirebana n'umutekano ese bari babaroshye noneho mu gihe bari babohereje mu gihugu cy'u rwanda ikindi kandi igihugu cy'u rwanda cyagiye cyakira amanama akomeye mu by'ukuri yagiye yakira abakuru b'ibihugu benshi ariko icyarimwe hari cogam hari francophonie ejo bundi habaye inama ya fifa isaba abo bantu bose iyo babanje kwiga aho izo nama zigiye kubera ni uko baba bagiye kureba abo bantu muri icyo gihugu mu by'ukuri rero ntabwo mbona ko iki gihugu cyafashe mu by'ukuri u rwanda nk'uko rumeze u rwanda ni igihugu gifite umutekano kandi noneho rishi sunak minisitiri w'intebe y'iki gihugu ubwe yarabyivuye ati ndemeza neza ko iki gihugu gifite umutekano simbona rero impamvu ari uko babivuga none se ari ayo mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu arimo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ni bamwe mu bagiye mu rukiko bitwaje ibyo bise ibimenyetso byerekana yuko izo mpunzi ziramutse zimuriwe mu rwanda zitahagirira zitahabonera umutekano ukwiye abo bo ubasubiza iki ku bimenyetso batanze none se ayo mashyirahamwe areba abimukira cyangwa se impunzi ziba zivuye mu gihugu cy'ubwongereza gusa cyangwa se hase kuko mu rwanda ntabwo arizo mpunzi zaba zigiyeyo zonyine ese bazi neza ko mu rwanda haba ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zavuye muri congo bazi ko mu rwanda habaye impunzi zavuye i burundi ese bazi ko mu rwanda hari impunzi ziva muri libiya ese izo mpunzi zose ko ziza zikabaho zikabaho neza kugeza ku mashuri n'ejo bundi murabizi ko abana babonye amanota menshi ari abana baba mu nkambi y'amahamba ubu se koko ni iki kintu baba baheraho ese impunzi zaba zivuye mu bwongereza zizaba zifite igitangaza ki kugira ngo bumve ko noneho zo zizajya kugirira ingorane mu gihugu cy'u rwanda impunzi ni impunzi ayo mashyirahamwe nafata impunzi kimwe kandi izo mpunzi zindi ziri mu rwanda kandi zifashwe neza hari impunzi yitwa sayid hashim ikomoka muri afuganisitani yavuze yuko yageze hano mu bwongereza amaze amezi menshi agenda arara rubunda yanyuze no mu bufaransa afata ubwo bwato buto gato arambuka agera mu bwongereza akavuga ko asa n'uwageze aho yifuzaga kugera akaba atewe impungenge no kuba yakoherezwa mu rwanda ndetse akavuga ati aho kugira ngo banjyane mu rwanda bansubiza muri afganisitani ibyo avuga ubitekerezaho iki uwo yagize amahirwe arahagera none se abatarahageze tujya tubona bagwa mu mazi abana abakecuru abantu bose bagwa mu mazi ese bariya bo noneho we yababwira iki ese ko tuba muri iki gihugu tubikurikirana bya buri munsi uwo nguwo se yibagiwe ikamyo ikoze mu bwoko bwa firigo bafashe bakarundamo abantu ariko kubera ko bari bibagiwe ko ari firigo cyangwa se ko bibazaga ko baza kubafungura ku gihe ntabwo iyo kamyo yaje ikagera hano abantu barenga makumyabiri na bangahe bapfuye none se abo ngabo we arababwira iki icya mbere ni ubuzima bw'abantu ngewe njya mvuga nti iki gihugu gifite sekirite iteye ubwoba iyo abo bantu binjira bakinjira mu bwato bavuye mu bufaransa ubundi banavuga bati wagakwiye kwaka ubuhunzi igihugu cya mbere ugezemo cy'amahoro ese kuki ibihugu nk'ububirigi ubufaransa baba bababona muri ayo mashyamba burira za tureni burira amakamyo burira ayo mato bakaza bapfa bakagera hano hanyuma amato akajya kubakuramo bapfuye ugeze hano rero ntiyagakwiye kuvuga ngo kuko ahageze ngo noneho yibagirwa abazaza bakagwa mu mazi nyuma ye ntabwo numva ko icyo ngicyo ari icyemezo yaratisha ngo nuko yahageze ngo noneho ngo abandi bazaze bapfe kandi baracyahari wajya kureba muri ririya shyamba barimo bararyamyemo nta miti nta bikoresho by'ibanze ubufaransa wagira ngo bwarabataye kandi burabaherekeza bukabageza aho ngaho kuko baba bazi ko nyine bagomba kuzaza muri iki gihugu cy'ubwongereza ahubwo u rwanda ni igihugu kigomba kwitegura kwakira impunzi gisanzwe cyakira impunzi gisanzwe gifasha impunzi erega u rwanda reka rubikore u rwanda burya abantu benshi babayeho ari impunzi abantu babayeho baba nabi mu nkambi ku buryo ako kababaro barakazi akaba ariyo mpamvu numva bashobora gufasha n'abandi bose kuva muri icyo kibazo ejide ruhashya ndagushimye cyane kuba aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze venuste kandi murakoze cyane ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu biri kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma no kuri facebook na yutube vuba radiyo yacu mu kanya murumva ikiganiro cy'umuziki murangiza icyumweru neza mwari kumwe na venusite nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa nibyo bya nizere ko izorukiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu